Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na fide niyo ngabo mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha uburundi urashima imfashanyo y'amadolari miliyoni amajana ane leta zunze ubumwe za amerika zabuhaye
azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero ibisata by'amagara y'abantu ibisata by'ihindagurika ry'ibihe eh, hamwe n'ibisata bijyanye n'intwari ibereye n'ibindi n'ibindi uyu ni umushikiranganji w'uburundi ajejwe imigenderanire albert shingiro perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaranse gufata ibipimo vy'uburusiya vya covid 19 igihe asabwa kubikoresha ashitse mu burusiya agiye kuraba perezida vladimir putin muri iki iyi ndwi igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi ciswe bazirai muri madagasikar kimaze kugera ku bantu ijana na cumi n'umwe aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye imutangwe mu kanya aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaranse gufata ibipimo vy'uburusiya vya covid 19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu burusiya agiye kuraba perezida vladimir putin muri iyi ndwi inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankusi amakuru yaturutse ahantu habiri mu begereye macron yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ko perezida macron yanze ibyo bipimo kugira ngo uburusiya butamwiba adn utunyabugingo tw'ibanze tugena imiterere y'umuntu byatumye perezida w'ubufaransa wari mu ruzinduko ashyirwa kure y'umuyobozi w'uburusiya mu biganiro birebire bagiranye kuri kerene i moscou ku itariki ya karindwi ku kwezi kwa mbere bafotowe umwe ari ku ruhande rumwe rw'ameza maremare cyane undi ari ku rundi ibyo ku mbuga nkoranyambaga hari ababifashe nk'urwenya babishakira ibisobanuro ubwabo abo barimo abadiplomate bavuze ko Putine yaba abyifashisha kugira ngo atange ubutumwa umuvugizi w'uburusiya Dmitry Peskov yemeje ko Macron yanze gupimwa kandi ko uburusiya nta kibazo bubifiteho ariko ko bisobanuye ko hagombaga intera ya metero esheshatu uvuye aho Putine yicaye mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'uyu muyobozi w'uburusiya andi makuru avuga ko abari hafi ya Macron bavuze ko yashimangiye ko yafashwe igipimo cya PCR cy'Ubufaransa mbere yo guhaguruka n'ikindi gipimo cy'ubundi bwoko yafashwe n'umuganga we amaze kugera mu Burusiya.
Urakoze Eugene. Igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi ciswe Batsirai muri Madagascar kimaze kugera ku bantu ijana na cumi n'umwe. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Uwo mubare wazamutse uyu munsi kwa gatanu uvuye kuri mirongo cyenda na babiri bari batangajwe mu ntangiriro z'iki cyumweru nk'uko ibiro bya leta bishinzwe ibiza bibivuga. iyo serwakira yibasiye ikirwa cyo mu nyanja y'ubuhinde kuwa gatandatu ikubita ibice byegereye inkombe y'amajyaruguru y'uburasirazuba mbere yo kugabanya umurego mu ijoro ryo ku cyumweru ikigo gishinzwe ibiza cyavuze ko abantu mirongo inani na barindwi bapfuye mu karere kamwe mu ntara ya ikongo iherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa madagasikari ibyo biro mu ntangiriro z'iki cyumweru byari byavuze ko bagikusanya amakuru ku byabaye aho ikongo batsirayi yabaye serwakira ya kabiri ishegeshe madagasikari mu byumweru bibiri gusa nyuma y'iyiswe ana yatwaye ubuzima bw'abantu mirongo itanu na batanu igakura mu byabo ibihumbi ijana na mirongo itatu mu duce dutandukanye tw'igihugu kure mu majyaruguru ikirwa cya madagasikari gituwe n'abantu hafi miliyoni mirongo itatu cyari gisanganywe ibibazo by'ibiribwa byabaye bike mu majyepfo ibyo bikaba byaraturutse ku mapfa akaze yamaze igihe tugushimire eugeni perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo kurekura amatungo ya Afghanistan yafatiriwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Afghanistani ifite umutungo wayo bwite uruta amadolari miliyari icyenda wafatiriwe n'amahanga abatalibani bamaze kugaruka ku butegetsi mu kwezi kwa munani gushize. Miliyari zirindwi ziri mu mabanki n'ibigo by'imari bitandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika, andi afungiye ahanini mu budage mu busuwisi no muri emira z'abarabu zunze ubumwe perezida biden yemeje ko kimwe cya kabiri cyari muri amerika ni ukuvuga amadolari miliyari eshatu n'igice agomba gusubira muri banki nkuru ya afghanistani kugira ngo agoboke abaturage bugarijwe n'ubukene buteye isoni nk'uko loni n'imiryango y'ubutabazi babivuga andi miliyari eshatu n'igice asigaye agomba kuguma muri leta zunze ubumwe za amerika kubera inkurikizi z'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ziri mu nkiko muri amerika koko rero imwe mu miryango y'abazize ibi bitero yaregeye impozamarira bavuga ko afghanistani ariyo igomba kuzishyura kuko yari icumbikiye umukuru wa al qaida osama ben laden wabigabye
dushimire bagenzi bacu eugeni mukankusi na thomas kamirindi ku makuru bahejeje kudushikiriza muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaa miraniri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga bya afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho leta zunze ubumwe za amerika zahaye uburundi imfashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni amajana ane y'amadolari ya amerika iyo mfashanyo izokoreshwa mu kiringo cy'imyaka itanu mu bisata vy'indero amagara n'ibindi inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda leta y'uburundi irashima ko ico gihugu casubye kwizerwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifatiye ibihano mu myaka itandatu iheze kuri uyu wa gatanu userukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu bateye umukono ku mfashanyo itanzwe na amerika y'amadolari miliyoni amajana ane umushikiranganji albert shingiro arashima iyo mfashanyo duhejeje gushyira ko umukono amasezerano agamije gufasha uburundi e, mu bikorwa uh, by'iterambere rirama ni imfashanyo nini cyane ingana hafi miliyoni majana ane z'amadolari y'abanyamerika wumva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika itanu azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero ibisata by'amagara y'abantu ibisata by'ihindagurika ry'ibihe eh, hamwe n'ibisata bijanye n'intwari ibereye n'ibindi n'ibindi userukira leta zunze ubumwe za amerika umufasoni melanie harris higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ivyo bihugu bibiri ku rubuga rwa twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu ciwe casubiye kwizera uburundi kubera iyo mfashanyo yongeye koko n'ikigega ca amerika kijejwe iterambere usaid bagiye kuguma hafi y'uburundi mu guteza imbere cane cane ibisata vy'ubutunzi agateka kazina muntu amagara y'abantu no gutabara imbabare iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi atatu gusa icyo gihugu ca rutura gikuye ibihano ku burundi vyari bimaze imyaka irenga itandatu mu gukuraho ivyo bihano perezida wa amerika joe biden yasiguye mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze ko ibintu byahindutse mu burundi kandi ko intwari ibereye agateka kazina muntu n'umutekano bisigaye byifashe neza aha niho umushikiranganji w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyesha amakuru inyuma y'icyo gikorwa cyo gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano amerika igarukanye inguvu mukabona yuko icyo gihugu gice kinyaruka kugira ngo dushyire umukono kuri ayo masezerano agamije gufasha uburundi wije n'iterambere rirama iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu murumva rero yuko imigenderanire hagati y'uburundi n'igihugu cya amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nk'uko yahora imbere mbere yongere itsimbatari gusumba siyo ya nyuma n'andi masezerano minsi y'imbere tugiye kuyashirako umukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu vyacu kuva amerika ikuye ibihano ku burundi n'umuryango w'ubumwe bwa buraya waciye ubikuraho kuri iyi ndwi ndetse umukuru w'igihugu cy'u burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu vya buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ivyo bihano vyakuweho perezida evariste ndayishimiye yemereye abo baseruka ibihugu vya buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza yaboneyeho n'akaryo ko gushimira amerika kuri iyo mfashanyo ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye ko n'abagwizatunga mvamakungu baturuka muri ivyo bihugu vya buraya na amerika bakwiye kuza gushinga imitaya yabo mu burundi naho biri uko amwe mu mashami yigenga mu burundi na mpuzamakungu abona ko ivyo bihano vya buraya na amerika bitari bwagere gukugwaho karina teritsakian ni umushakashatsi mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aserukira ishirahamwe idhb initiative pour le droit humain au burundi yabwiye ijwi ry'amerika ko amakungu yihuse kwizera uburundi Cette décision semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression Ati izo ngingo zisa nk'uko zidafatiye ku biriko biraba ku rubuga mu Burundi zikerekana kandi ko ivyo bihugu n'amakungu vyoba bitabona ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu girirwa riraba ico ni naco cari catumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano ico gihugu reka twemere ko ubu hari icahindutse tugereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko n'ubu ihigwa buhongo ry'aba abanyepolitiki batavuga rumwe na leta abaharaniye agateka ka zina muntu canke undi wese yogerageza kuvuga ibitagenda neza rirabandanya hamwe n'inyuruzwa n'ihohoterwa ry'abantu nk'abo kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara ahubwo akugwa mu mpisho nibyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu ariko yonyine ntakwiye akarusho karabaye ariko ntigakwiye kugira ngo twemeze ko ari amatanubuki C'est clair que ces progrès sont, sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyo bihugu vya rutura vyari vyafatiye amaboko imugongo burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga mirongo itanu ku ijana vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka iyo mfashanyo amerika yatanze irenga imiliyaridi igihumbi n'amajana abiri mu mafaranga y'amarundi n'ibice birenga mirongo umunani ku ijana vy'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze pierre claver mu burundi kandi umushikiranganji ajejwe gutuma tumanako mu burundi avuga ko amaradiyo asamiranira muri ico gihugu akora neza mu gushikiriza inkuru abanyagihugu bamwe mu banyagihugu bobo babona ko batakironka amakuru abashika ku nyota inkuru twateguriwe na desire hatungimana kuri uno wa gatanu niho uburundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya cumi na gatatu buri mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kigira giti iradiyo n'umwizero uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha amakuru leokadin ndacayisaba aremeza ko uhari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu burundi bivuga yuko uno munsi amaradiyo atanga umwizero abenegihugu kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose harimo hariyo amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro eh, bica eh, mu maradiyo kuko usanga eh, iradiyo ari eh, igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo kandi iradiyo yumvirizwa n'abanyagihugu benshi mu gihugu naho rero umushikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha abarundi hari abanyagihugu batabibona uko ariko hari n'abashima abandi bamwe baganirira radiyo ijwi rya amerika abari mu burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'uburundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko urwimo rwabaye mu burundi nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rugo niho duherukira amakuru y'akanovera twe ku bwanje iradiyo ifasha ibintu byinshi ndamenya ibivugwa mu gihugu ndamenya amakuru nkamenya ibigezweho mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi rwose mu buzima bw'umuntu nk'akarorero nko kuri radiyo nkuru y'igihugu ntishaka gutanga amakuru uko ari barayahisha gusa rero ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye ariko kuri tere yabonetse ikazareka guca hinyanyura mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu bo mu duce tumwe tumwe tw'uburundi bataronka amakuru uko babyifuza bishikirizwa n'uburongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu burundi onezime hari ubuntu amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije tucitse za kirundo hariya za muyinga baratubwiye yuko amaradiyo ya hano iwacu atumbirizwa cyane uhura rwose amaradiyo yo mu bihugu duhaye imbibe ariyo bumviritse niyo iwacu yoba iriko iravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu rwanda ari radiyo muri tanzania yinjiye ico rero n'ikibazo ariko ico kibazo muri mu rwego irct barakizi baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha aho rero nagira kumure nibutse amaradiyo abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi eh, ariko kandi kumbe na leta bishoboye igafasha ku kibazo kijanye n'ikigega ca leta co gusahiriza amaradiyo abayarongoye bamenyesha ko baronswe ntica ntikize umushikiranganji yabamenyesheje ko ico kibazo azogishikiriza abamukurira akizera ko umuti uzoboneka twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo icyo kigega gishobore kubomboka twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo icyo kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho eh, bikoreshwa iminsi yose muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru no mu maradiyo ubu navuga ko eh, icyo kigega hariho ibiriko birakorwa eh, kugira ngo dushobore gusabiriza mu kugura ibikoresho eh, mu minsi iza eh, ivyo bikoresho nivyaboneka tuzoheza tubibashikirize nayo ku kibazo c'amaradiyo nk'ijwi rya amerika na bbc y'abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yishuye ati icyo kibazo eh, ni icyo kwigwa eh, murabizi ko hariho amaradiyo amwe amwe yafatiwe ibihano eh, ko twizera tuzofatikanya n'abaturongoye kugira ngo turabe ko hari icyo kurwa ibintu mbere y'uko ayo maradiyo zubakwa tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshuro ya cumi na rimwe iyo tariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishyirahamwe unesco igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu nama igira mirongo itatu na gatandatu y'iryo shyirahamwe iciyumviro kikaba cyatanzwe n'igihugu cya esipanye desire hatungimana kigali ijwi rya amerika tugushimire desire kuri iyo nkuru ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umwungere wa ekereziya katolika y'isi yose papa francisco na sheikh ahmad al tayeb imamu mukuru w'ikigo gikomeye al azhar cy'abasunite ishami rya mbere rifise abanywanyi benshi mu idini ry'abayisilamu bashize umukono ku masezerano y'igitangaza atsimbataza ubuvandimwe bw'ababa ku isi ukumvikana kw'amadini n'imico bari i Abu Dhabi ku mugwa mukuru wa Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Inyuma yaho mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ONU yagize itariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamakungu w'ubuvandimwe. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umwungere wa Arkidiocese Katolika ya Kigali, Cardinal Antoine Kambanda, aratubwira amavuko y'amasezerano i Abu Dhabi.
nyir'ubutungane papa eh, francisco mu butumwa bwe kuba yatangira yifuzaga kubaka ubuvandimwe bwa bose ni ibintu ubona binajyanye n'intego y'ubutumwa bwe nka papa kuko eh, bamutoye yahisemo kwitwa francisco Mm, ubwo ni ukuvuga mutagatifu francisco ari we uzamuyobora mu butumwa bwe ni bwo bwa mbere twari tugize papa witwa francisco eh, mu mateka ya kiliziya hanyuma rero arabigaragaza mbere na mbere mu ibaruwa yanditse yitwa laudato si dusingize ibiremwa cyangwa ibiremwa nimusingize imana nimusingize umuremyi ahereye ku kuntu mutagatifu francisco yakundaga ibiremwa eh, ndetse wabonaga atwigisha no kugira amahoro hagati y'abantu n'ibiremwa n'ikirubaka cyitse umuvandimwe izuba akaryita umuvandimwe ukwezi akakwita mushiki wacu Eh, muri iyo baruwa rero yagaragaje ukuntu aye ah, mu butumwa bwe agendera ku murongo wa francisco francisco rero akaba yari azwi no kuba intumwa y'amahoro Mm, francisco mutagatifu yigeze guhaguruka ajya gusura sultani igihe abakirisitu bajyaga bagerageza kwinjira muri biriya bihugu by'abayisilamu kwicwa bagatotezwa hanyuma aza kwiyemeza guhaguruka akajyayo Mu- ubwo yagiye mu misiri asura sultani malik el kamil eh, buhashize imyaka magana inani icyo yagenderagaho yaravugaga ati yewe nemera imana kandi imana ni urukundo buri muntu yaremye wese yamuremye eh, mu rukundo imukunda nanjye rero ndamubona nk'umwana w'imana ikunda nubwo wenda yaba ata- atanyumva anyeka ko nshaka kumugirira nabi yewe mwereka ko mukunda kuko ari umwana w'imana Mu- ni muri urwo rugero rero na papa yahagurutse akajya gusura eh, uriya eh, imamu mukuru eh, ahemdi alitayebu atekereza eh, urwo rugero rwa mutagatifu francisco anashingiye kuko n'uyu imamu mukuru ahemdi eh, ni umuntu nawe wari ufite iyo nyota wemera imana mu magambo ye agira ati abantu bose baremwe banganya agaciro eh, kandi banganya uburenganzira ku buryo duhamagariwe kubana nk'abavandimwe hagati yacu aza gusanga rero yari n'umuntu nyine nawe ufite iyo nyota aricyo cyifuzo nibwo yahagurukaga rero akajya kumusura abidabi bakagirana n'aya masezerano baranahoberana barahoberana ikimenyetso ariko cyane cyane aya masezerano bagiranye ubu se aya masezerano amaze imyaka ibiri nk'aha ngaha mu rwanda mubona amaze kugera amaze gutera iyihe ntambwe mbese yashyirwa mu bikorwa gute Eh, aya masezerano ndanayafite hano mu cyarabu no mu gitaliyani ambasaderi wa wa remira zunze ubumwe uri hano i kigali yaje kunsura anzanira na kopi yayo ndayifite Ah, turanaganira nanjye muha inyandiko ya papa yitwa twese turi abavandimwe Frateri- frateri piti nayo papa yanditse ni naho nakuraga aya makuru y'ukuntu yagiyeyo n'ukuntu bifitanye isano na mutagatifu francisco wasizi yego Eh, nanjye ndayimuha kuko ni ibaruwa yanditse nyuma y'aya masezerano noneho abwira abakirisitu gaturika ibyo amasezerano bagiranye adusaba twese kurushaho kwimikaza ubuvandimwe eh, bwa bose ubwo rero ni ukuvuga ngo na hano mu rwanda biduha isomo rikomeye cyane kuko uzi ukuntu amateka yacu yaranzwe no- n'amacakubiri kugeza ku makimbirane akomeye intambara n'ubuhunzi kugeza no kuri jenoside tukaba turi mu mu- mu rugendo rwo kwiyunga kugira ngo eh, twubake ubwo buvandimwe ari rero aya masezerano yagiranye na imamu mukuru ahmd ari n'inyandiko ya papa turabisoma kandi biragenda biduha urumuri tukongeraho nuko ubu ngubu turi muri mu rugendo rwa sinode sinode aho dusabwa gutega amatwi buri wese hagati yacu kugira ngo buri muntu adusangize uko yumva icyakubaka umuryango w'abakirisitu umuryango w'abanyarwanda n'umuryango w'abantu ndetse n'abo mu yandi madini nabo dutumwe kubatega amatwi mwese mwebwe mutubona du- mute ni hehe tubabangamira Eh, ese twakora iki kugira ngo twubake ubuvandimwe Eh, kuko mu mibanire yacu n'andi madini turafatanya mu byo duhuje tukubahana mu byo tudahuje ubundi tukagira urukundo muri byose ni umurongo rero udufasha kandi mm, eh, waziye tuwukeneye nka kiliziya mu rwanda ndetse n'umuryango w'abanyarwanda votre eminence mwavuze ngo ambasaderi wa emira ziyunze z'abarabu ziyunze yabazaniye kopi y'ayo masezerano byaba bivuze se yuko icyo gihugu ari cyo ubu ngubu twakwita nk'umurwa mukuru w'amasezerano nyir'ubutungane papa francisco na imam mukuru wa alazar bashyizeho umukono twavuga ko ari icyicaro gikuru cy'ayo masezerano Eh, niko navuga kuko eh, urumva mu barabu mm, uyu imamu mukuru niwe wagaragaje icyo cyifuzo kandi wa- agihuriyeho na papa ari naryo shingiro ry'aya masezerano yo kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose ndetse ambasaderi yambwiraga yuko abudabi bari mu kubaka ikigo cyangwa santere ntabwo nzi ko iteye aho bene aburahamu ni ukuvuga abayahudi abayisilamu n'abakirisitu bashobora guhurira kuri uwo mubyeyi aburahamu eh, bose bubaha biyibonamo urumva ni bya bindi by'uko ikiduhuza icyo duhuje nicyo duhuje turafatanya noneho rero ubwo hakabaho no kubahana mu byo tudahuje birumvikana ikindi gikomeye muri aya masezerano kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose Eh, ibyo rero bikavuga ubworoherane amahoro ubutabera ari byo bibyara kubana kivandimwe agaruka amasezerano agaruka cyane cyane ku ndangagaciro z'ubumuntu duhuje hariho umuryango kubaka no kurinda umuryango kuko ari wo urera umwana ukamuremamo cyangwa ukamutoza indangagaciro zituma ashobora kuba umuntu wumva ubuvandimwe bw'abantu ikindi ni uko umuntu nyine wumva ubuvandimwe bw'abantu bose ntabwo yakwirengagiza umuntu ubabara abakene abababaye impunzi imfubyi abasaza abana nabo bakeneye kurindwa za ndangagaciro z'ubumuntu tuzihuriraho kandi ugasanga ukwemera kwacu haba abayisilamu cyangwa abakirisitu kurabidusaba ni biri mu nshingano zacu ibi rero bigatuma ubuvandimwe bw'amadini bizaba kandi bigaragaza ubuhamya bukomeye bw'ukwemera imana imana y'urukundo votre eminence muvuze ikigo kirimo cyubakwa abu dhabi ni mu rwego rw'ayo masezerano
ntabwo na na bihamya numva ntabwo ni ibintu yambwiye tuganira ariko sinzi ba cyaratangiye mbere cyangwa cyaratangiye inyuma y'aya masezerano ariko ikigaragara ni uko ni umuyobozi ufite nawe intego yo kugera ku buvandimwe bw'abantu bose n'ubwo baba hari ibyo badahuje ariko bakaba babana mu mahoro mu bwubahane no mu buvandimwe bahuza n'iby'indangagaciro cyane cyane ko aravuga ati kuri iyi si dusanga ibyishimo byagezweho siyanse na tekinoloji tumaze kutugezaho twese turabyishimira n'ubwo nanone ari naho agaruka ku bakene n'abababaye gukora ku buryo bitaranganywa buri umwe akagira ubuzima bwisanzuye ariko ni ukuvuga ngo ibyagezweho byiza turabyishimira ariko n'ububabare iyo bubaye intambara intwaro za kirimbuzi dutinya twese biratubabaza n'ikimenyimenyi y'ibaruwa ya papa yayanditse kovide imaze gutera yayanditse turi muri kovide nayo ayigarukaho ati ndetse ni kwa kundi ko gushimangira ko turi mu bwato bumwe iyo hari ikitubabaje twese ntawe ushobora kuba indorerezi twese biratubabaza bidutera ubwoba kandi iki cyorezo cyarabigaragaje ariko n'ibyishimo twese biradushimisha ibyiza tugezeho ku isi ashingiye kuri ibyo rero bigasaba ko dutekereza ku gufatanya gukorera hamwe kubahana kumvikana kuko turi abavandimwe twese eminance karidinari kambanda arikepisikopi wa kigali ndabashimiye cyane murakoze nawe
imbere ko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twababwiye twabwiye ko Burundi bushima imfashanyo y'amadolari miliyoni amajana ane ya leta zunze ubumwe za amerika yahaye leta y'uburundi twabwiye ko perezida w'ubufaransa emmanuel macron yansa gufata ibipimo by'uburusiya vya covid cumi n'icyenda igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu burusiya agiye kuraba perezida vladimir putin muri iyi ndwi twongeye tubabwira ko igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi cyiswe batsirai muri madagascar kimaze kugera ku bantu ijana na cumi n'umwe twababwiye kandi ko perezida joe biden yemeje yafashe icyemezo cyo kurekura amatungo ya afghanistan yafatiriwe na leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tubashimire bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru dushimire diodone yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro afatanije na nadia kuri mikoro makumyabiri n'anje fdn ngabo kugira ibihe byiza